iyi ni radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni fideli niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu aroyisi bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi
mwaramutse fideli turayahera mu karere abashinwa bari mu bariko barabangamirwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo abashinwa babiri barishwe abandi bataramenyekana igitigiri baranyuruzwa mu gitero cyakozwe n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho kodeko mu kibanza gicukurirwamwo ubutare mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umuvugizi w'igisirikare cya kongo yabitangaje cyo ku munsi wa kane icyo gitero cyabereye ijugu mu ntara ya ituri aho abashinwa bakorera ibikorwa byo gucukura ubutare bakoresheje abanyagihugu iki gitero kigize kabiri gikorewe abashinwa mu kiringo c'indwi imwe gusa mu buseruko bwa kongo ni nyuma yaho ku munsi w'imana abantu bitwaje ibigwanisho bishe umupolisi bongera banyuruza abashinwa batanu hafi y'ahacukurirwa ubutare mu ntara ya kivu y'ubumanuko abimukira muri libiya baba bagiye gutabarwa umugwi wa mbere w'abantu mirongo icenda na batatu basaba ubuhungiro bari bamaze igihe bugaraniwe muri libiya ejo niho batwagwa n'indege mu butaliyano ikigo ca oni cita ku mpunzi hcr kivuga ko ari indege ya mbere itwaye ubwo bwoko bw'impunzi mu kiringo c'imyaka ibiri ihitiye ni umwe mu migwi itanu iterekanijwe kuzotwagwa i Roma n'indege za HCR muri iyi porogaramu HCR ivuga ko muri rusangi impunzi zisaba ubuhungiro amajana atanu arizo zizotwagwa mu kiringo c'umwaka muri iyi porogaramu nshasha ibihugu vya buraya vyabuze ayo bicira n'ayo bimira ku kibazo c'abimukira bahasiga ubuzima bariko baragerageza kuvogera uwo mugabane perezida w'ubufaransa yasavye ibihugu bibanyi vya buraya gukora ibirenze ku vyahora bikorwa mu guhagarika abimukira binjira mu bufaransa mu buryo buciye kubiri n'amategeko ni nyuma yaho ku munsi wa gatatu abantu mirongo ibiri n'indwi bafiriye mu mazi bariko baragerageza kuva mu bufaransa binjira mu bwongereza perezida macron yavuze ko ubufaransa buriko burarungika indege za gisirikare zo mu bwoko bwa drone gufasha gukizura mu kirere co ku nkengera z'ibahari mu buraruko bw'ubufaransa izo ndege ngo zizofasha no mu twigoro two gutabara abimukira bari mu kaga mu ibahari ni mu gihe umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza we boris johnson ejo ku munsi wa kane nawe yasavye ubufaransa gusubirana abimukira bose bajabukiye mu gihugu ciwe inyuma yaho abo mirongo ibiri n'indwi bafiriye ku munsi wa gatatu tukiri ku mugabane wa buraya covid cumi n'icyenda irabandanya itera ubwoba uwo mugabane ubwongereza bwavuze ko bugiye guhagarika abantu bava mu bihugu bitandatu bya afurika kwinjira ku butaka bwabwo inyuma yaho hagaragariye ubundi bwoko bushasha bwa covid cumi n'icyenda buhindagurika inshuro nyinshi muri afurika y'epfo umushikiranganji w'amagara y'abantu mu bwongereza sahid javid yavuze ko ubwo bwoko bushasha bushobora kuba bwandukira cyane kuruta ubwa delta kandi ko incancu ubwongereza bufise zishobora kutagira inguvu zo kubugwanya yavuze ko abashakashatsi babo bahanura ko indege zose ziva muri afurika y'epfo namibiya lesoto eswatini zimbabwe na botswana zihagarikwa kwinjira mu gihugu kuva kuri uyu munsi wa gatanu nayo mu karere k'uburusiya abantu mirongo itanu na babiri barimwo abatabara batandatu bavuga ko bapfuye inyuma y'isanganya ryabaye ejo ku munsi wa kane mu kibanza gicukurirwamwo ibizuku muri siberiya nk'uko byavuzwe n'itorokanzo ry'amakuru rya leta y'uburusiya tasi umugwi w'abatohoza waciye ushyirwaho gutohoza ku bo bararenze ku mategeko yerekeye ugucukura ubutare byatumye abantu nk'abo bapfa
aroyisi bigira imana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo mu biyaga binini rwanda abanyeshuri bagera ku gihumbi bakoze ibizamini vya leta bisoza amashuri yisumbuye baridogera amanota make baronse turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye cumi n'atandatu amasomo yose nabonye ama esi esi esi ntabwo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kurekarama abonye amanota ntarinyweriye Eh, urugero nkanjye nabonye mirongo itatu n'arindwi muri biyoroji bambayemo esi kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi nzi biyoroji ntabwo nabonamo esi abo ni bamwe muri abo banyeshure leta y'u burundi isaba abatoza kori bagirizwa kunyuruza amamiliyoni arenga mirongo itanu mu mezi abiri aheze kuyasubiza canke bagapfungwa mu rwanda hose ntare nkuru ya gisirikare mu gihugu yigijeyo iburanisha ry'urubanza rwo bari abagwanyi mu migwi ya p5 na rud urunana bagirizwa ivyaha vy'ubwicanyi no gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi abatoza kori bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura bagirizwa n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati kuba banyuruje amamiliyoni arenga mirongo itanu mu mezi abiri aheze abasaba kuyasubiza batayatanze bagapfungwa idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya eroje wirikaneza agere ku wa mbere ayo mafaranga yose meredoravire ambwira ati ese nkaneye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashyize ku makoti tuzoza kuburana nabo bava mu mpimba abo bantu bose bagenda muri polisi bakorwa amadosi Uni Gervain Delacobo cyangwa umushikiranganji yajejwe intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu nama yagirishije abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura abaserukiye igipolisi n'abatoza kori ku murwa mukuru w'ubutunzi intumbero y'inama yari imwe rudende ukurabira hamwe umwimbu winjiye mu kigega ca leta uvuye mu makori yatozwe i Bujumbura Delacobo cyari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga asa n'ubucitse intege yamenyesheje ko ivy'ibisata bijejwe kumuha raporo vyamushikirije muri aya mezi abiri n'igice aheze agahomera bunwa yemeza ko amamiliyoni yarenga mirongo itanu y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa mu kigega ca leta kandi yaregeranijwe ihinduka nivyo ryama rigoye mugabo ico dutegerezwa kumenya nuko vyanka vyakunda dutegerezwa guhinduka ko tudahindutse iki gihugu cacu nta na hamwe dushobora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero vyatumye tubahamagara muri iyi nama bari kubahamagarira imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri serivisi transport amafaranga atashitse muri rekese dolameri kandi yatanzwe na rekontribuwable ni miliyoni mirongo itanu n'imwe n'amajana atanu na mirongo icenda na bitanu amafaranga y'amarundi mu majambo make c'est une deception totale ku nguvu zose twari tumaze gushira mw'itozwa ry'amakori n'amatagisi ngaha mu gisagara ca bujumbura uyu mugabo ari mu murwi w'ubushikiranganji bujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama uko ubunyonyezi bwakozwe mwese murazi kitansi ingene imeze munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitansi kuri sushi bita byiyandika nabo babigira gute bandika kuri kitansi mugabo bashizeho munsi karuto kugira kuri sushi ntibifate umukontribuwabure bagaca bamuha iyo kitansi akigira bagaca barondera akandi kantu bandikira ko kuri sushi monta ntoya turamwe baca umukontribuwabure uyu mukenyezi ari mu batoza kori asa nuko atanyuzwe n'ivyo asigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa ndi muri abo ikosa nasanze ryagira ku by'ukuri hariho abantu tutazi ingene iryo kosa ryaba ryaragenze rero mu kwisigura batubajije baratubaza ati ayo maheruzo yariha gute ntibaduhe ibyemeza bazana ibyo bitansi petete byosha iyo herereye ishobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafisemo uruhara ntibaduhe iyo reve turabe ikosa ari twabwira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataruhara tuyafisemo umushikiranganji ndirako bucawe yemeza ko ivyagirije afise ari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yompi abaregwa kugeza barishize ntiyanyuma agere ku wa mbere ayo mafaranga yose meredoravire ambwira ati ese nkaneye miliyoni ayandi ari hejuru yose yashize ku makonti atashyize ku makonti naho duca dukurikiza amategeko icakuba nana yandi majambo nirirwa ndavuga sinirirwa nda- ndahogora zoko nahora aza kugirisha inama ameze mwabonye uko naje meze n'intege zacitse kandi umuntu wese afise ico yagirizwa uhere ejo ntasubira gutoza gushika abanza asubitse hari abandi bahungu bigiza abagangi ngabo ibintu biri furagara biboneka aho navuze ko bavyemeye abantu batavyemeye bace barazwa muri polisi dosiye y'iciko kwa mbonediforoma tuzoza kuburana nabo bava mu mpimba abo bantu bose bace bafatwa bagenda muri polisi bakorwa amadosi ivyemeza vyose turabifise umuntu yatoje sa senke mire akajandika kenze mire urumva ko birengeye abatoza kori ni bashasha basubiriye abahahura ku ntwaro ya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yahavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihutihuti kuko yari kurahirira mu kwa munani abo bagirizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya cumi na gatatu ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye kamarampaka hatojwe miliyoni zirenga ijana na mirongo itanu na zitanu mu gihe abahahora batoza atarenga miliyoni mirongo itatu na zine z'amafaranga y'amarundi kuwa cenda ukwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikiranganji ndirako buca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose uko ajana na cumi n'icenda agize uburundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranywa ry'amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa kamarampaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga atatu n'imiliyoni ibihumbi amajana abiri mu gihe mu mwaka wahera w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri uko kwezi nyene ayo mafaranga atarenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni ibihumbi amajana ane mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje buri kaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukiri mu burundi isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ryatanguye ku isi hose uburundi bwaritangurije mu ntara ya muyinga desire yatumwa imana n'iyo nkuru adushikiriza kuri uno wa kane ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bwatanguje icesi iminsi cumi n'itandatu yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi ivyo birori vyatangurijwe mu ntara ya muyinga muri iyo ntara baba abagore canke abagabo baremeza ko aya mabi yibonekeza kandi ku bwinshi aba ni bamwe mu banyagihugu bahi muyinga bamenyesha uko vyifashe aho baherereye twebwe abakenyezi turakorerwa amabi ariko naho tuyakorerwa hariho inzego zijejwe kuza zidufata mu mugongo kandi tugatomokerwa n'uko aho twituye baraduhagarikira cyane kugira ngo abakenyezi bagumane iteka ryabo umukenyezi arashobora kuba ari nk'ibintu akenera mu rugo akeneye nk'ibintu mu rugo wewe yabigusigurira ntubyumve neza utabyumvise neza rero mw'icyo gihe urashobora nko kumuhohotera ukamukubita kuko uba witwaje ngo nije ngo ngaba muri ntara ya muyinga biriho mugabo si cyane si benshi nkunda kubona birashoboka bakaba batinya iyo bakorewe ayo mabi mugari nka jewe bishikiye jewe ni ukwigerera iyo nshaka nkabivuga ku bijyanye n'amabafatiye ku bicina ntitwavuga ngo ntariho mu ntara ya muyinga asanzwe hari ku mpande zose haba ku bagabo haba ku bagore haba ku bigeme ayibonekeza ku mutumba nsanzwe ntwarako menshi n'amabafatiye ku kurwana ku kuboregwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi bize amategeko bamenyesha ko ama bakorerwa abakenyezi ari ubwoko bwinshi ayakunze kwibonekeza mu burundi nk'uko emerusabe mariya umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe abivuga ngo anayababaza umutima ayababaza umubiri ayafatiye ku gitsina be n'ayafatiye ku butunzi uwo mukenyezi aremeza ko uburundi bumaze gutera intambwe iboneka mu kurwanya ayo mabi ariko ko ibyo gukora bikiri byinshi aramenyesha ibyo babandanya bakora kugira ako kabi gatuzwe turahimiriza guhera hasi mu kibano tugakorana n'imboneza tugakorana n'abo bita ba cdf hanyuma tukifatanya nyine n'imigambi y'igihugu yo kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi iruhande yo guhimiriza turatanga n'inyigisho turatanga inyigisho kugira ngo abo bakenyezi bamenye uburenganzira bwabo bamenye n'icyo bafitiye uburenganzira hanyuma bamenye n'icyo bahanura uwahohotewe kugira ngo amenye iyo yitwara kuko mu bigwiza ayo mabi hariho ukutamenya hariho umukenyezi aba atazi ko akubiswe cyangwa yakorewe ayandi mabi hari itegeko rimukingira mu muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu burundi ishyirahamwe rikorera hanze y'uburundi bamenyesha ko biteguye gufasha mu butungane abakenyezi bahohotewe bakabura abumviriza amarira yabo bishikirizwa na hunja imakire arongoye iryo shyirahamwe kandi arizera ko bitewe bitebuke ubutungane buzisubiza agateka mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi ayo mashyirahamwe yiyemeje gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu mu ntumbero y'uko abakorewe amabi buronka ubutungane bw'akarorero uburundi bwatanguje iryo sekeza ku civugo kigira giti uburundi bwa kaka twihutire kurandurana n'imizi ama bakorerwa abakenyezi umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda asaba abarundi bose kwitabira ako kamo ka leta kino civugo gihamagarira umwenegihugu uwo ari we wese canke umunyamahanga ba mu burundi kugira ico akoze ubunyene kugira ngo turandurane n'imizi ako kabi kabishe ngo twubake uburundi buteye igomwe buzira amabi uno mwaka iri sekeza rishitse mu gihe leta y'uburundi iriko iritanga bimwe biboneka cane ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu mu gushigikira bimwe biboneka ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi ibikorwa bitari bike birategekanijwe na cane cane kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukinga amabi afatiye ku gitsina gukingira abayakorewe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye impinga rero iracana ndende mu kurwanya ayo mabi akorerwa abakenyezi ishyirahamwe sos torture rimenyesha ko kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza mu kwezi kwa cumi n'umwaka abakenyezi mirongo itanu na bane aribo bakorewe amabi afatiye ku gitsina desire atungimana kigali ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda abanyeshuri bagera ku gihumbi bakoze ibibazo vya leta bisoza amashuri yisumbuye ntibavuga rumwe n'ubuyobozi bw'ikigo kijejwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashure ku manota bahawe bavuga ko atariyo asunta kaboyi araduha idonido kuri iyi nkuru hashize icyumweru hari abanyeshuri bazindukira ku cyicaro cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri nesa abo banyeshuri bavuga ko batanyuzwe n'amanota yatanzwe mu bizamini bya leta yasohotse tariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi kuva ayo manota yashyirwa hanze bwakiye abanyeshuri batari bake berekeza kuri iki cyicaro abantu bamwe ijwi rya amerika ryasanze bateye amatako kuri icyo cyicaro twaje kurekarama turi kubona twarabonye amanota tutari dukwiriye cumi n'atandatu amasomo yose nabonye ama esi esi esi ntabwo rero mbyumva niyo mpamvu ndi hano naje kurekarama nabonye amanota ntarinkwiriye urugero nkanjye nabonye mirongo itatu n'arindwi muri biyoroji bambayemo esi kandi nshingiye kuko nakoze n'ukuntu nsanzwe nzi biyoroji ntabwo nabonamo esi urugero nka puratike baduhaye ndabizi neza narayujuje rero ntabwo numva teori yose amanota naba narayabonye niba ari zeru ibyo nshaka ko bansobanurira ngewe ku bwanjye natekerezaga ko ntapfa no kubura na mirongo itanu ariko natunguwe no gushyiramo gutya mbona makumyabiri none isomo nzi neza numva ko neza mbyumva neza pe ngiye kubona mbona niryo mfitemo esi aba banyeshuri bagaragaza ko amanota babonye atazabemerera kujya muri kaminuza ariho bashingira basaba ko iki kibazo cyabo cyakwiganwa ubushishozi nk'ubungubu se wajya gusaba efakirite ya medesine ufite esi muri biyoroji nta hantu na hamwe bakwemera niyo wajya muri pirive bakubwira ati nta kintu uzi kuko esi ni nk'aho ari zeru bo badufashe turi abana babo nyine bareke kuturenganya abandi baratsinze kuko bakoze natwe iyo twarakoze dukwiye gutsinda nyine ubwo buzima bwacu burahagararira aha none se bwo urumva byo- wajya- nta- nta universite yagufata ni ukuvuga ngo nk'ubu nashaka kwa apurayinga muri genero nasingi ariko kuba mfite esi muri biyoloji biracyari ikibazo kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ibizamini bya leta byakosorwaga ikayi y'umunyeshuri irebwamo n'umwarimu umwe nyuma y'uwo mwaka hashyizweho uburyo bushya buri kayi ikarebwamo n'abantu bari hagati ya batanu n'umunani ababishinzwe bagasobanura ko ubu buri kayi y'ibisubizo y'umunyeshuri umwe ikosorwa n'umwarimu akayiha mugenzi we akareba ko ntaho yibeshye umwe mu barimu bitabajwe mu gukosora ibizamini by'umwaka ushize atangaza ko akurikije uburyo bw'ikosora busigaye buriho nta mwana n'umwe warenganywa abarimu bakosora bo ntabwo yarenganya umunyeshuri ngo bishoboke kubera ko dukosorera muri muri timu urupapuro rw'umunyeshuri rukosorwa n'abantu barenze umunani twarangiza tugakora ibyo bita cross marking cross marking ni ukongera gusubiramo tureba ko amanota umunyeshuri yahawe ariyo kandi ko nta nta mu- mu- bamukosoye ntawamurenganyije ibi iyo birangiye hazaho uwo bita timu rida wa gatandatu nawe akongera agasuzuma buri rupapuro rwa buri munyeshuri kuri uyu murezi kwibeshya bishobora kuboneka gusa mu gihe amanota arimo kwandikwa muri mudasobwa ni ubwo rero kuvuga wenda ngo uh, umwana yabarenganiye mu gukosora ibyo ntabwo bi- bi- bishoboka ahubwo hari ikibazo gishobora kubera muri bino byo kwinjiza amanota muri sisiteme ikindi nta kuriya banariza amanota kugira ngo buvuge ati uyu yabaye uwa mbere we yagize aya wenda hashobora kubamo ikibazo ibyo bindi byose bashobora gufata ama- amanota mwe mwashyize ku rupapuro wenda niba washyizeho icumi uwinjiza muri sisiteme agashyiraho cumi n'atanu se birashoboka cyane nkanjye wenda ujye ujye ukora pirete ushobora kujya kwandika wenda icumi ukandika ijana cyangwa se wajya kwandika icumi ukandika rimwe iyo hatabayeho rero cekingi usanga nk'iryo kosa rishobora kubaho ibisubizo bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini byo bigaragaza ko abanyeshuri bakwiye kunyurwa n'amanota bahawe umuyobozi mukuru wa nesa bahati bernard asobanura ko abana bakabakaba igihumbi aribo bamaze kugeza ibibazo byabo ku kigo ayobora kuri we uburyo bushya bwo gukosora bwagombye gutanga icyizere ubu ngubu ntabwo dusubiramo ngo tujye gukosora amakaye cyo kuri icyo tureba ni ukujya kureba ese amanota ye ikaye yaba yanditse neza buriya kuva ku manota umwana yabonye mu kizamini kugera kuri ariya atangazwa harimo inzira ndende ku buryo yewe n'umwana aramutse avuze ati munyereke amanota yo mu isomo runaka tukamwereka amanota ayo manota nta nta kintu yamubwira kuri agoregate yagize ni ukuvuga kuri ya manota twa- twashyize hanze kuko kuva ku manota wagize mu isomo rimwe kugera kuri agoregate tuba twaraguhaye amanota ya- yashyizwe hanze harimo urugendo rurerure aba bana bagaragara kuri iki cyicaro cya nesa baturuka mu turere tunyuranye tw'u rwanda kandi bose bagaragara mu mashami anyuranye bagiye bigamo ni ubwa mbere hagaragaye umubare munini w'abanyeshuri basaba ko amanota bahawe ahinduka kugeza ubu hakaba hataramenyekana amaherezo y'iki kibazo kuko no mu banyeshuri bamaze gukorerwa isuzuma na nesa bagahabwa ibisubizo hari bamwe bakigaragaza kutanyurwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryitaho iterambere pnud rivuga ko abantu bapfa bazize intambara n'ingaruka zayo muri yemen bashobora kuzogera hafi ku bihumbi amajana ane imbere y'uko umwaka urangira ni inkuru dushyikirizwa na eddie gwema raporo yasohowe na pinid igaragaza ko hafi mirongo itandatu ku ijana y'abantu bapfa muri yemeni bazira ingaruka z'intambara imaze imyaka irindwi benshi iyo raporo ivuga ko bapfa kubera kubura amazi meza inzara n'indwara abapfuye bazize intambara bagera hafi ku bihumbi ijana na mirongo itanu muri iyi nkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp pinud ivuga ko benshi muri abo bapfa bazize ingaruka z'intambara ari abana bakiri bato bapfa kubera imirire mibi iyo raporo ivuga ko muri uyu mwaka umwana umwe uri hasi y'imyaka itanu apfa buri minota icyenda azize ingaruka z'intambara ibibazo byo muri yemeni ahanini byatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo arabiya sawudite yohereje ingabo gufasha guverinoma ya yemeni yari ihanganye n'inyeshyamba z'abahuthi zishyigikiwe na irani ubwo zari zimaze gufata umurwa mukuru sana guhera icyo gihe pinud ivuga ko iyo ntambara imaze kugira ingaruka mbi ku gihugu no ku iterambere ryacyo iri shami ryongeraho ko ibyo bibazo byasubije inyuma ubukungu bw'icyo gihugu imyaka hafi makumyabiri yemeni isanzwe iri mu bihugu bikennye cyane ku isi nta gihindutse pinud ivuga ko abantu hafi miliyoni n'igice bashobora kuzaba bapfuye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu icyakora ikongeraho ko ibintu biramutse bihindutse yemeni ishobora kuva mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itanu gusa iyo raporo ikavuga ko uko ibintu byifashe ubu bidatanga icyizere usibye abantu bapfa bazira ingaruka z'intambara pinud ivuga ko iyo ntambara imaze gusenya ibikorwa remezo byinshi by'igihugu intambara muri iyi minsi imaze igihe ibera hafi y'umujyi wa marib ufatwa nk'uwa nyuma uri mu maboko ya leta iyi ntambara kandi imaze guhitana ibihumbi by'abarwanyi b'inyeshyamba n'abasirikare ba leta hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr rivuga ko rihangayikishijwe n'umutekano w'abaturage batuye mu mujyi wa marib iri shami rivuga ko abantu barenga miliyoni bashobora gukurwa mu byabo n'intambara umuvugizi wa hsr shabiya mantu avuga ko kugeza ubu abantu ibihumbi mirongo ine bahunze umujyi wa marib guhera mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka benshi muri bo mantu avuga ko bibasiwe n'indwara nka malariya n'impiswi umuyobozi mukuru wa pinud acim steina we avuga ko abanyayemeni batagira ingano bakomeje kugirwaho ingaruka n'intambara zirimo ubukene no kubura amahirwe ku buzima no ku isoko ry'umurimo iyi raporo ya pinud ivuga ko mirongo inani ku ijana ry'abaturage ba yemeni bakeneye ubufasha bwihutirwa radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe
yamutaye mu gihuru akimwibaruka igihugu yakimajije amaguru ashakisha uwo mubyeyi gito wamutirira akiri muto abamutoraguye